Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televezyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaalee hawaasaatiin as Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii sadaasa kudha shan bara kuma lamaaf digdamii sadii akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo sadaasa shan bara kuma lamaaf kudha jaha qabatee dhiyaatee jira galgala kana kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Morodaatii qophii keenya galgala kanaa keessatti loltoonni Israa'eel hospitaala Gaazaa weeraruu isaaniitii fi waa'ee hiriira Waashinteen DC'tti taasifame waa'ee marii nageenyaa mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo waa'ee marii pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsii fi kan Chaayinaa taasisaa jiranu akkasumas qophii torbanii dirree dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeeraa oduutu dursaa garasitti darbina.
attam waltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu roobii har'aa waliinaan jaallannee gammadaati raayyaan ittisaa kan israa'el hospitaala shiifaa kan gaazaa keessaa seenuusaa beeksisee jira kunis hamaasiin faana dha'uuf akka ta'e ibsameera guyyootaaf ibsaa nyaataa fi bishaan erga dhabanii booda lakkoofsi namoota du'anii shiifaa keessatti gara afurtamaatti ol guddateera hamaasiif hospitaalichi himannaa irratti dhiyaate kana ni haalan hamaas akka jedhutti dhukkubsattoonni gara 650 fi lammiilee nagaa faalisxiin 5,000 hanga 7,000 ta'an mooraa hospitaalicha keessa bakka dahannaa godhatanii jiru. ministeerri fayyaa abbaa taayitaa faalisxiin weerarri israa'el shiifaa irratti raawwatte yakka haaraa dhala namaa irratti raawwatame jedhee jira pireezidaantii yuunaayitid isteetsi joo baayiden namoonni hamaasiin booji'aman ni gadhiifamu jedhanii amanu garuu yoom akka ta'e hin ibsine dubbii maammana maree nageenya biyyoolessaa yuunaayitid isteetsi joon karbii gaazexeessotaaf akka himanitti miseensonni hamaasii fi kan islaama jihaad kan faalisxiin. hospitaala sanarraa ajaja kennamuu fi to'annaa gaggeeffamuun kan hoogganaman yoo ta'u hojiiwwan waraana isaanii deeggaranii fi booji'amtoota qabachuuf bo'oo lafa jalaan qotame fayyadamu jedhan barreessaa dureen tokkummaa mootummoota antooniyoo guutares kibxata kaleessaa akka jedhanitti hospitaalota gaazaa hedduu keessatti haala suukanneessaa uumamee fi lubbuu namootaa akka ajaa'ibaatti darbuusaa kan isaan jeeqe ta'uu ibsaniiru lakkoofsi namoota yeroo dhiyootti du'anii kan israa'el keessatti. aleellaa hamaasiin onkololeessa torba raawwatameen 1200 ga'uu fi akka ministeerri fayyaa hamaasiin gaggeeffamu ibsutti gaazaa keessatti immoo namoonni 11,000 kan irra hedduun isaanii dubartootaaf daa'imman ta'an du'aniiru.
pireezidaantii yuunaayitid isteetsii joo baayidenii fi giti isaanii kan chaayinaa shiin jiiping roobii har'aa kutaa saan firaansiskoo kibbaa keessatti kan argamu iddoo saana qabeessa ta'e. filoolii jedhamu keessatti wal arguudhaan dhimmoottan biyyoottan lammaniitii fi addunyaa irratti mari'attu jechuudhaan namoonni karoora bahe keessa beekanu dubbatanii jiru.
kallattiin wal arguun pireezidaantota lameenii kun yaa'ii tumsa diinagdee biyyoota eeshiyaa paasifik isa saan firaansiskoo gaggeeffamaa jiru cinatti gaggeeffama. hoogganoonni biyyootii miseensa tumsa diinagdee eeshiyaa paasifik 21 fi hojii gaggeessitoota olaanaan dhibbaan lakkaa'aman walga'ii isaanii baay'ee eegamaa ture dura kibxata kaleessaa kaalifoorniyaa gahan baayidanii fi shiiping sadaasa darbe walga'ii biyyootii g 20 indooneeshiyaa baalii keessatti gaggeeffame cinatti erga wal arganii as. qaamaan wal arganii kan hin dubbanne yoo ta'u ergasii dhimma daldalaa fi mirga namoomaa dabalatee wal dhabdee humnoota gurguddoo kana gidduutti uumame cimsuun waan baay'ee mudatee jira walga'ii kanarraa waan haaraan eegamu tokkollee kan hin jirre ta'us xiinxaltoonni akka jedhanitti galmi guddaan hariiroo yuunaayitid isteetsii fi chaayinaa tasgabbeessuu fi gara fuula duraaf walta'iinsa jiraachuu maluuf tumsa ijaaruuf bu'uura kaa'uudha jedhu. keessumaa dhimmoota addunyaa dhiibbaa guddaa qaban tokko tokko kan akka giddugaleessa bahaa fi yuukireen of keessaa qaba jedhameera.
Dhaabbanni misoomaa sadarkaa addunyaa kan yuunaayitid isteetsi yookiin USAID'n baatii muddee keessaa kaasee guutummaa Itoophiyaa keessatti gargaarsa nyaataa deebisee raabsuu akka jalqabu ibsee jira. Oduun kunis kunuuti.
kunis gargaarsi kennamu irratti aanga'oonni naannoo malaammaltummaa guddaa raawwataniin sagantaa guutuu biyyattiitti gaggeeffamaa ture erga dhaabatee baatii shan booda ta'uusaati ji'a darbe usaid baqattoota tilmaamaan miliyoona tokko ta'an itiyoophiyaa keessatti argamaniif gargaarsa nyaataa raabsuu deebisee kan eegale yoo ta'u kunis erga mootummaan itiyoophiyaa dhiyeessii nyaataa baqattootaaf ergamu kuusuu fi raabsuu irraa of baasuusaa eega waliigalee booda. gargaarsa raabsuu irra deebiin jalqabuuf karoorfame kun kan dhufe erga dhaabbatichi galmee fayyadamtootaa fi hordoffii midhaan arjoomamee fooyyessuuf tarkaanfii jijjiiramaa taasise booda ta'u dubbi himtuu usaid jessikaa jeenings kibxata kaleessaa ibsaniiru tarkaanfiiwwan haaraan kun waggaa tokkoof kan qoratamuuf jiran yoo ta'u sirna gargaarsa nyaata itiyoophiyaa bu'uuraan kan jijjiiran. gargaarsi namoomaa hanqina wabii nyaataa cimaan kan isaan mudate bira akka ga'u ni gargaaraa jedhaniiru. uggurri kun lammiilee itiyoophiyaa miliyoona digdamaaf tuqaa tokko kanneen sababaa walitti bu'iinsaaf caamaan gargaarsa nyaataa irratti hirkatan kan miidhe ta'u dhaabbati oduu asooshiyeetid pirees gabaaseera. tigraay keessatti erga hojiin gargaarsa raabsuu dhorkame as namoonni rakkatan dhibbootaan yookaan kumaantamaan kan lakkaa'aman beelaan du'aniiru. waggaa tokko dura dhukaasa dhaabuun tolfame itiyoophiyaa kaabaa keessatti waldhabdee waggaa lamaaf ture xumureera gama kaaniin koomishinni mirga namoomaa itiyoophiyaa mootummaa fi qaamoleen gargaarsa namoomaa akkasumas dhimmi ilaallatu biyyattii keessatti saaxilamoo warra ta'aniif gargaarsa namoomaa gahaa si'ataa fi deebii kennuu danda'u hatattamaan akka jalqaban dhaamee ture. itti aantuu koomishinarra olaanaan dhaabbatichaa adde raakeb masalee sagalee ameerikaaf akka himanitti erga gargaarsi nyaataa addaan citee as hawaasa keessaa kanneen daran saaxilamoo ta'an keessumaa dubartootaaf daa'imman umriin isaanii waggaa shanii gadi ta'e haala wal madaaluu hin dandeenyeen miidhamaniiru jedhan.
dhimmi barsiisota bulchiinsa naannoo walakkeessa itiyoophiyaa akka furmaata argatu pirezidaantiin waldaa barsiisota itiyoophiyaa gaafatamee jiru dr yoonaas bantii akka sagalee ameerikaatti himanitti rakkinni mindaa barsiisotaatiin walqabatee mudate jireenya barsiisotaatii fi adeemsa barsiisuutii fi barachuu irratti miidhaa geessisee jira waldaan barsiisota itiyoophiyaa dhimmicha gara ministeera barnootaatti dhiyeessus ministeerichi garuu dhimmoottan barumsaatiin wanneen walqabatan. sadarkaa bulchiinsa naannootti waan ilaalamuu qabanuudha jechuun isaas beekameera godina hadiyyaa keessatti barsiisonni kumaatamaan lakkaa'aman ji'oottan afurii fi waan mindaan isaanii hin kennamneedhaa fi tarkaanfii diddaa hojii irra jiraachuu isaanii gabri mikaa'el gabramadiin finfinnee irraa gabaasee jira gara oduu xumuraatti immoo darbinu immoo bulchiinsa naannoo somaalee keessatti lakkoofsi namoottan balaa lolaa bishaaniitiin du'anii 28 gahuusaa mootummaa. naannichaa beeksisee jira gabaasni kunis kunuuti.
ittaanaa itti gaafatamaa biiroo bulchiinsa sodaa balaa naannoo sanaa ka ta'an obbo abdulfattaa mohaammed voaf akka himanitti lakkoofsi namoota torbanneen hedduuf rooba cimaarraa lolaa mudatee tureen hordofuudhaan qe'ee isaaniirraa buqqaan dachaa lama dabalee kuma afurtamii jaha ga'eera kutaaleen naannoo sanaa harka caalaan miidhamaniiru. dhaabbanni gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan oochaan du'a dhaqqabe kana kan mirkaneesse yoo ta'u beledaaleen kuma lamaaf dhibba lamaa ol lolaa bishaaniin fudhatamuu isaanii ibseera midhaan lafa qonnaa heektaara kuma jahaaf dhibba afurii yookaan eekara kuma kudha jaha irratti argamu manca'uun kan ibsame yoo ta'u dhaabbileen fayyaa fi barnootaas bishaaniin guutamanii manca'uu isaanii gabaasni tokkummaa mootummootaa ni mul'isaa jechuudhaan addis chokkool gabaasee jira.
ayya gabaasni keenya xumuraa isa ittaanuudha pirezidaantiin laabeeriyaa joorji wihaa qibxata kaleessaa filannoo marsaa lammataa irratti mormiin cimaan isaan muudachuun isaanii beekamee jira.
qondaaltonni filannoo sagalee kenname lakkaa'uu ka jalqaban kibxata kaleessaa galgala yoo ta'u magaalaa galma mootummaa laabeeriyaa manrooviyaa keessatti erga wiirtuleen filannoo cufamanii booda addunyaa irratti taphataa kubbaa miilaa beekamaa akka ture joorji wihaa. dorgommii lammaffaa bara 2017 irratti jooseef bookaayiin salphaatti injifate garuu bu'aan filannoo marsaa jalqabaa ji'a darbe argame lamaanuu kokkee walqabuu isaanii agarsiisa wiihaan harka 43 tuqaa 83 kan argate yoo ta'u bookaayiin immoo waliigalaan harka 43 tuqaa 44 argataniiru torban marsaa jalqabaa onkololeessa 10 erga gaggeeffame as kaadhimamtoonni kun paartiilee mormituu biraa deeggarsa cimaa barbaadaa jiru garuu pireezidaantiin ganna 57 wiihaan. waadaa ijoo duula filannoo irratti galan kan malaammaltummaa falmachuu fi miidhamtoota walitti bu'iinsaaf haqa mirkaneessuuf galan guutuu dadhabuu isaaniin himatamaa ture bokaayii kan umriin 78 laayibeeriyaa hooggansa wiihaan kufte baraaruuf waadaa galaa jechuudhaan duula filmaataa gaggeessaa jiru kana dura pireezidaantii laayibeeriyaa kan turan elan jaansan sarliif jalatti ittaanaa pireezidaantii ta'uun hojjetaa turan oduun har'aaf jenne kanuma.
ayyee lammiileen ameerikaa hidhata dhaloota juush qaban kumaatamaan lakkaawamanu qibxata galeessaa as magaalaa waashingtan dc keessatti hiriira bahuudhaan deeggarsa israa'eliif qabanu ibsanii namootaan hamaasiin butamanii fudhataman immoo akka gallakkifaman gaafatanii jiru veeroonika baaldaraas iglaasiyaas waa'ee hiriira kanaa irratti yaadaalee adda addaa walitti qabuudhaan gabaasa qopheessite tuujubee horaa akkaataan nutti dhiyeessiti.
Hordoffii humnooti nagaa eegsisan hedduu jalatti kibxata kaleessaa lammiiwwan ameerikaa hidda dhalate juushotaa as waashingtan bakka naashinaal mool jedhamutti wal ga'uudhaan israa'eliif deeggarsa qaban akkasumas onkoloolessa torba haleellaa shororkeessummaa israa'el irratti raawwateen namoonni hidhattoota hamaasiin ukkaamsamanii fudhataman akka gadhiisaman gaafataniiru.
Gazan refugees who wanted to leave, who were in fear of their lives, they made a safe passage for them. I'd like to see a safe passage for the 240.
Akkuma Israa'el baqattoota gaazaa kanneen achii ba'uu barbaadan kanneen lubbuu isaaniif sodaataniif karaa itti ba'an tolchite juushota mana isaaniitii ukkaamsamanii butamaniif kanneen 240 ta'aniif karaa amansiisaa itti ba'an akka jiraatu arguun fedha jedhan. kanneen hiriira sana irratti hirmaatan jibbiinsa juushotaa bifa sakamuu mormanii jiran.
I have never experienced so much anti-Semitism in my life. I'm used to anti-Semitism, but not at this level.
Jireenya koo keessatti jibbiinsi juushotaa hamma kana na mudatee hin beeku. Anfarra Yihudotaa dhagaheera garuu sadarkaa kanatti miti jedhan. Yuunaayitid Steets deeggarsa Israa'eliif gootu akka cimsitullee waamichi dhiyaateera.
I think that more financial aid is needed. I think that making sure that the Middle East stays safe is a huge priority for the United States.
Gargaarsi maallaqaa dabalataa barbaachisaadha jedheen yaada. Giddugaleessa bahaaf nageenyi akka mirkanaa'u gochuun Yuunaayitid Steets ka dursa kennituufi jedheen yaada jedhan. Namoota kumaatamaan lakkaa'aman hiriira Israa'eliif geggeeffamuuf walitti qabaman keessaa garee xiqqaan namoota wal dhibdee giddugaleessa bahaa ilaalchisee ilaalcha adda addaa qabaatantu turan. Piis bilaak walga'ii nageenyaa jedhu irratti hundaa'uudhaan kan hirmaatan yoo ta'u gareewwan mirgaaf falman kanneen akka Jee Streetiif dhaabbata kan mootummaa hin ta'in Ameerikaans for Peace Now jedhamuun kan hoogganaman turan. gariin isaanii haleellaa waraanaa israa'el gaazaa irratti raawwatte irratti gaaffii kaasaniiru.
I wouldn't consider it a counter demonstration. I would consider it a piece of the larger conversation. What we need immediately is we need a pause in the fighting. We need a humanitarian pause.
Ani akka hiriira kana faallaa dhaabbadhetti hin ilaalu. Akka marii bal'aa ta'e tokkotti hin ilaala. Wanti atattamaan nu barbaachisu lolli kun dhaabbachuu isaati. Gargaarsa namoomaa fi karaansaa qabuu qaba.
We condemn Hamas's actions, however, we.
Gocha Hamaas ni balaaleffanna haa ta'u malee yakka waraanaa isa tokko yakka waraanaa kan biraatiin loluun rakkoo kana hin furu jennee amanna jedhan kaan immoo yeroo lolli kun xumuramu maaltu ta'uu akka qabu yaada isaanii qoodaniiru. Furmaata naannoo lamaanii ka jedhu nan deeggeraa furmaan ni jiru. kana qofaa natti fakkaata jedhan.
We care about Israel deeply and we care about the Palestinians and we want to see both of those people with dignity, sovereignty, freedom.
Israa'eliif baay'ee dhimmanna. Palestaayinotaafis ni yaadna. Uummattoota lamman sanaa fi kabaja abbaa biyyummaatii fi bilisummaa isaanii arguu barbaanna.
Juushota Ameerikaa hiriira Israa'eliif qophaa'e irratti hirmaatan biratti yaadna adda addaa baay'een jiraatus akkasumas qopheessa guddicha cinatti mormitoota juushotaa warra Ortodoksii waliin muddamni hangi tokko yoo jiraateyyuu hiriirri sun haala nagaa ta'een xumurameera.
Hayyee seerri yookiin himaammanni misoomaatii fi carraa Afrikaa inni biyyoottan Afrikaa oomishaalee isaanii akkaataa qaraxarraa bilisa ta'een gara yuunaayitid isteetsii akka galchanu dandeessisu yookiin inni agawaa jedhamee beekamu bara 2025 raawwachuu isaatiin duratti akka haaromsamuu qabu hooggantoonni biyyoottan Afrikaa dhiibbaa gochaa jiru. Dhaabbileen daldalaa Afrikaa kibbaa keessa jiran hojii daldalaa yuunaayitid isteetsii fi chaayinaa wajjiniin hojjetu. hojjetamu irratti garagarummaa jirus ibsanii jiru gabaasni keet baartileetiin qophaa'e waa'ee kanaa irratti waan nutti himu qaba waliin caqasnu.
ocholooniinii fi fireewwan midhaanii gogsamanii kanneen afrikaa kibbaa keessatti oomishamanu yommuu dhuunfaadhaan ilaalamanu waan salphaa ta'uu malu. haa ta'u malee namootni dhaabbata impaayeri isteet jedhamu keessa hojjetanuu fi faayidaan inni qabu guddaadha. Maxwell Suukaazii dabalate.
Bakka hanqinni hojii jiru baadiyyaa irraan dhufe hojiin yeroo jalqabaatiif impaayera irraa argadhe kana waggoota kudha shanan darbaniifan hojjechaa jira.
Suukaaziin galii hojii kanarraa argatuun maatii isaa torba bulcha. Oomishni dhaabbatichi carraa waliigaltee yuunaayitid isteetsii fi biyyoottan Afrikaa gidduutti taasifame. Yookaan agowaa dabalatee uumameen gabaa biyyoottan biroo irratti dhiyaata. Agowaan haala gabaa akkaataa qaraxarraa bilisa ta'een oomisha biyyoottan Afrikaa warreen ardicha keessatti hojii uumuu irratti bobba'an gargaaruudhaaf jecha bara kuma lama kan jalqabamedha. Garuu oomishni Afrikaan gara Yuunaayitid Isteetsitti ergitu yommuu isa gara Awurooppaatii fi Chaayinaatti ergamu wajjiniin wal bira qabamee ilaalamu haala daldalaa dhaabbataa hin taane agarsiisa. Piiter Vaandar West Wiizen namoottan hojii daldala maatii irratti bobba'anii fi dhaabbata daldalaa Impaayeri Isteetii jedhamu hundeessan keessaa tokko.
The year before uh, the US uh, you know, probably took probably 50 or 60 percent of our crop.
Bara achi aanu United States tarii oomisha midhaanii dhibbeentaa shantamaa amma jaatamaa ta'u fudhatteetti ta'a. Bara kana jijjiiramee United States tarii midhaan dhibbeentaa kudhanii hanga kudha shanii fudhatteetti ta'a. Chaayinaan oomisha midhaan keenyaa dhibbeentaa torbaatama fudhatteetti.
Akka Piiter dabalanii jedhanitti akkaataan biyyoottan adda addaa wajjiniin hojiin daldalaa hojjetamu walfakkaataa miti.
It's, it's completely different cultures to start off. Uh, you know, uh, payment terms, everything is very different.
Jalqaba irratti aadaa guutummaatti adda ta'edha. Haalli kaffaltii Wanti hundi baay'ee jabaadha. Karaa waliin hojjechuu irratti chaayinoonni barbaachisoodha. Kan Yuunaayitid Isteets biizinasii irratti kan xiyyeeffatedha. Maal dhiyeessuu dandeessaa, maal kaffaluu dandeessaa waan jedhu irratti walitti dhufeenyi ifatti mul'atu jira. Garuu adiidhaa fi gurraacha.
Garaagarummaan Yuunaayitid Isteetsii fi Chaayinaa gidduu jirus ni beekama. Akka lakkoofsi baankii addunyaa bara 2021 ibsetti chaayinaan biyyoottan Afrikaa warreen gammoojjii saaraatii gadii keessa jiran wajjiniin daldaluudhaan sadarkaa jalqabaarra jirti. Akka gabaasni baankii addunyaa kun jedhetti yuunaayitid isteetsi sadarkaa sadaffaa irratti kan argamtu. Walga'ii agowaa bara kana Afrikaa kibbaatti taasifame irratti karaa daldalaatiin yuunaayitid isteetsiin bakka bu'uudhaan kan hirmaatan Kaatiriin Taayi akka VOA'tti manitti Waashingteen Afrikaadhaaf dursa kenniti.
Yes, China's footprint in the global economy in terms of trade is enormous. We know that. That is true in many of our conversations around the world.
Eeyyee diinagdee addunyaa irratti gama daldalaan faanni chaayinaa lafti ejjete guddaadha. Sana ni beekna. Haasawaa nuti addunyaa mara irratti dhageessifnu keessattis sun dhugaa jiru. Michooma Yuunaayitid Isteets argamsiistuu fi fiduu dandeessu haala warreen biroo dhiheessanirra adda akka ta'e jabeessinee beekna. Kanaaf jecha. michooma afrikaa waliin qabnu jajjabeessuu fi ijaaruu irratti kan xiyyeeffannu.
akka investimantiidhaa fi hojii caalaan uumuu danda'amuu fi manni maree bakka bu'ootaa yookiin koongireesiin yuunaayitid isteetsi akka waliigaltee agowaa haaromsu pirezidaantiin afrikaa kibbaa siriil ramafoozaa gaafachuu isaanii ibseera gabaasni keet baardeetii johannesburg irraa voa'edhaaf qopheessite.
Hayyee amma immoo gara qophii torbanitti darbina dirree dimokiraasiiti. Naannoo Oromiyaas ta'ee Itoophiyaa keessatti rakkoo nageenyaa jiru furuudhaaf waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti mariin nagaa. marsaa lammaffaan taanzaaniyaa keessatti taasifamaa jira hanga ammaatti garuu itti baay'insiinsaa hin beekamne seenaa siyaasaa itoophiyaa keessatti bara 1991 yeroo ce'umsaa akkasumas bara 2018 yeroo abiyyi ahmadi gara aangootti dhufanii waliigalteewwan adda addaa adda bilisummaa oromootii wajjiniin taasifamanii hojii irratti hin jijjiiramne isa ammaa kana maaltu adda taasisa. kan jedhu irratti keessummoota lama dubbisuudhaan mitikkuu fiqaaduu qophii qindeessa qaba kunooti.
bara 1991tti kufaatii mootummaa dargiitiin booda mootummaa ce'umsaa ijaaramee ture keessatti kanneen hirmaatan dhaabota siyaasaa qabsoo hidhannoon turan keessaa tokko adda bilisummaa oromooti hundeeffamuu mootummaa ce'umsaa sanaan booda. utuu waggaa tokkoyyuu hin guutin ABO'n adda baay'ee waliin walii galuu dhabuun mootummaa ce'umsaa keessaa ba'e bara 2018tti Abiyyi Ahimad ministeera muummee ta'uu hordofes dhaabbileen mormitootaa biyya alaa jiranii fi kanneen qabsoo hidhannoon jiran gara biyyaatti akka galan yeroo waamichi dhiyaate adda bilisummaa Oromoo fi mootummaan biyya Eertiraatti marii taasifneera jechuun hooggansii fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas waraanni. adda bilisummaa oromoo hagi tokko qabsoo karaa nagaatti hirmaachuuf gara itiyoophiyaatti deebi'an yeroo sanattis waraanni addi bilisummaa oromoon qabu guutummaan qabsoo hidhannoo lafa kaa'ee gara qabsoo karaa nagaatti akka deebi'u waliigalteen godhame jedhame gara hojiitti hiikuu irratti waldhabdee fi rakkoon uumame loltoonni waraana bilisummaa oromoo gariin osoo hin deebi'in hafuun. qabsoo hidhannoo itti fufan kun ammoo rakkoo nageenyaa ta'ee haga ammaatti itti fufee jira wallabdee jiru karaa nagaa hiikuuf mootummaan itiyoophiyaa fi waraanni bilisummaa oromoo bara 2023 kana yeroo lammaffaaf marii nagaa taanzaaniyaatti taa'aa jiru mariin inni ammaa kun warreen bara 1991 fi 2018 taasifaman waliin yommuu madaalamu maal ta'uu mala jechuun keessummoota lama. gaafadheen jira dooktar alamaayyoo birruu ogeessa falaasama siyaasaa kan ta'anii fi as yuunaayitid isteets kan jiraatan kan bara 1991 waliigalteedha jennee fudhachuun ni ulfaataa jechuun ibsu.
humni miilitarii TPLF olaantummaa waan qabuuf tokkummaa gaafa uumanis olaantummaa sana eeggateetidha mootummaan ijaarame akkasuma ta'eeyyuu garuu adda bilisummaa oromoon uummata utubaa inni qabu baay'ee guddaa waan ta'eef yeroo gabaabaa keessatti TPLF andarmaa. inni gochuu danda'ama jedhamee sodaachuurraa kan ka'e dafanii of keessaa darbatanii baasanii jecha adda bilisummaa oromoo malee araara kan jedhamu sakkammaa kana duukaa waliin fakkaatu.
Obbo Saadiq Adam miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa fi ogeessa seeraati. Bara 1991tti addi bilisummaa Oromoo jarjartiin mootummaa ce'umsaa keessaa of baasuun isaa uummata Oromoos ta'ee dhaabicha aarsaa kaffalchiiseeraa jedhu.
Miidhaan silaa ergas uummata Oromoorraas ga'e qabsaa'otarraas ga'e dilana hammaataan ta'u ture kuni. waan amma godhamaa jiruuf leessinii tokko je'eetii yaadama.
Bara 2018 yommuu Itoophiyaa keessatti qabsoo uummanni biyya keessaa gaggeesseen jijjiirama siyaasaa biyya keessatti dhufe hordofee haalli jiru isa kanaan duraa caalaa hammaataa ta'uu hin danda'u kan jedhuun addi bilisummaa Oromoo mootummaa walii walii galuuf yaaleeraa jedhu Dooktar Alamaayyoon.
Dura dursee ijoolleen Oromoo achi keessaatii kana gaggeessuu. dhaaf qophii ta'uu isaaniirraa kan ka'e haalli jiru isa kanaan duraa caalaa hammaachuu hin danda'u wayyaa malee jechuudhaan dhiibbaa uummataatiinis araara kana keessa araarallee miti waliigaltee sana keessa bu'ee biyyatti galee jechaadha.
Obbo Saadiq Moggaa Masaniin bara 2018 yommuu Itoophiyaa keessatti jijjiiramni dhufe dhaabolee siyaasaa morkattootaa hundaaf waamichi taasifameyyuu adda bilisummaa Oromoo biratti duubatti harkifannaan tureera jechuun ibsu.
Dhabaa'oon yoo yaadadhu dhumarratti gale meeshaa hiikkatanii karaa nagaan akka galan yaalii bal'aatu godhamee kundidee aarsaan lubbuudhaa aarsaan saamicha qabeenyaa buqqaatiin namoota keessattuu amma wallagga sarpilas piroodaaktiif eeriyaadha har'a dhoortoo warra kadhatu ta'e bar.
Wallabdeen yeroo ammaa Oromiyaa keessa jiru mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduu waraanatu gaggeeffamaa jira. kanattis xumura taasisuuf marii karaa nagaa jalqaban marsaa lammaffaaf taanzaaniyaa daar salaamitti taa'aa jiru mariin kun kan warra bara 1991 fi kan bara 2018 irraa hojiirra oolmaan isaa hagam abdachiisaadha kan jedhuuf dooktar Alamaayyoo gaafanne haala itti aanuun deebisu.
Innammaa kun adda'a. Innammaa kun mootummaa araarame sana duukaadha deemee ol dhabee keessumaa woboon. humna tokko ta'ee as baheeti amma gaafa mootummaa kokkee qabee cinqiira buusu waggaa shan guutuu waraana gaafa godhuudha araarri kun kun si'a lammataaf ta'uu danda'ee jechaadha. Akka natti mul'atutti isa kanaan dura araarri yaalame sanarra inni ammaa kun haala haaraa haala balance of poweriin jigee gar tokkotti jigee waan araara kana furgaasuu danda'u waan haaraa tokko waan argeen qaban garaa fi.
Mariin kun karaa nagaan waliigaltee irra ga'amuu yoo baate hoo maaltu dhufuuf jira kan jedhuuf walduraa duubaan yommuu deebisan.
Yeroo ammaa kanatti agartee mootummaa abiyyi kana jalatti abbaa hirreef cunqursaa mootummaa qofaatu dhalate miti. Innumti dhalatee jiru federal system ni jedhamu innumti dhalatee jiru sunillee daddaaqamee. Federaalizimiin diigameeti jira yeroo ammaa kanatti. Gaaffiin Oromoo immoo biyya oliin bulchuu, kan ofiis ofiin bulchuu, hiree ofii murteeffachuu waan ta'eef irraa fagaachaa irraa gara hirree abbaan nam tokkotti gadi bu'aa waan adeemaa jiruuf inni kun abdiin isaa baay'ee mul'atu. Haa ta'u malee egereen Oromoo galmi Oromoo garuu kan inni murtaa'u qabsoo uummata Oromoo fi qabsoo woboon godhuun bakkaan gahaa jedheen abdadha.
Abdiin kee maali yoo naan jette wal dhaggeeffachuudhaan wal amanuudhaan qisaasama lubbuutii fi qabeenyaa kanan gammaa Oromoo harkatti bade kana laaluun carraa Oromoo harkatti amma dhufe kana akka Oromoo harkatti hin banne walii obsanii wal dhaggeeffatanii filannoo uummata Oromootiif dhiyaanne abbaa uummanni Oromoo filate aangoo haa qabatu jaanii filannoo as deemu kan waggaa lama booda gaggeeffamu kanaan abaaoon guututti as deebi'ee qaama tokko ta'ee walitti deebi'ee oduu ifiifis waliin nyaatin uummata Oromoo kana maqaatti godhee gurratti godhee dheebuu qabsoosaa kana odoo milkee. Akkasitti natti tola. Abdiin koos isa kana.
Keessummoota koo Dooktar Alamaayyoo Birruu fi obbo Saadiq Adam guddaan galateeffadha. Qophiin har'aaf qindeeffanne kanuma.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka covid-19 hiv aids busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna gabaasaalee bahaanis ni dhiyeessina. sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna kamisa kamis nu hordofuun dagatinaa.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanii karaa VOA afaan Oromoo daabkoom jedhaan nu ergaa karaa feesbuukii tiwutarii fi instaagiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaan namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin yeroo ammaa kan isiniin ga'aa jirtu tuujubee horaa piroodiwusariin keenya nugusuu taamiree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee ogeessitoonni teeknikaa istuudiyoo 48ffaa kan sirkeessimmeessaa ture an bafqaaduu muradaa waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaan turaa jennaan nagaan bulaa.